Angela Onigwe, truly Chika Ike's daughter? Find out. Today video na to end the speculation wey dey fly around say Nollywood teen actress wey dem dey call am say Angela Onigwe be Another nollywood actress wey dem dey call am say chika ike pikin so dis thing don dey fly around because the resemblance is on another level chai di thing too much she too resemble am eh yeah alright so so before we clear that one make i tell una who di teen actress be and the achievements wey she don achieve even as she be small pikin angela onigwe na actress wey you go call am say fast rising actress as the way wey she dey rise eh the thing too much o oh. hmm, no be small she be model dancer and also television personality and producers dem dey like to dey use am to dey act eh, part of a small pikin for inside movies before nkan na which part dem for use am act again if no be small pikin a party. Eh alright o oh, so this girl we una dey see so hmm, na small but mighty oh. hmm. she's not only beautiful but she's very very talented as she don win multiple awards no be smart, you oh. know. They born her for imo states, owerri will be southeastern part of nigeria she go be ten years this year so when news bin dey fly around say she be chika ike pikin and no doubt am because I know Anosechi Kaike bin don't first marry earlier on in her life Where they say the marriage suffer from domestic violencing we can make the thing no come fit stand thing can come divide so i can feel say maybe na the fruit of the marriage na im come be this fine girl will be photocopy of nollywood actress chika ike alright so but the truth dey be say no be her daughter even though chika ike and the girl they share a whole lot of similarities minor say there's so much look alike the girl just be like her photocopy as i hear say everybody getting twin for inside this obodo wey we dey so but the level there be say me i still dey find my own twin i never still dey see am more alright o oh, so, they get similarities as i been tell una earlier One be say Chika Iketu begin the arts when she was very young as well. She started acting very young, but no be professionally. Oh. She been the art for church, they do all this small small play them. Her professional acting been start for inside 2015. Now so where this her look alike too oh. don't follow start with talent from small picking so. So another similarity with Chika Ike and the girl get say both of them from eastern part of Nigeria, although Chikaike from Anambra, while Angela Onigwe from Imo State. Another similarity where they get be say both of them are very very talented and also very hardworking. It's just that now Chika Ike don become producer, una no say she dey add no be small. Alright so before una go carry person and go dash another person, make I show una the true mother of Angela Onigwe. So may una have officially met Angela Onigwe mama even though she know to be carbon copy of her mama in terms of looks maybe na her papa where she resemble owo so the mama na im dey manage her mm, no be only she alone as a mama get other children she gets another girl wey senior angela and then angela can get twin brother Wherein dem dey call and say Buchi Onigwe, do don follow win many many awards, and also her sister Princess Chizi Onigwe, will be actress, model, and also on-air personality. Angela Onigwe and her siblings, they are managed by Star Talents Villa, a movie production company, where they owned by their mama. Whether Nollywood actress Chika Ike get Pikino, now that one person never know because I know if you just come out and say, ah, Nollywood actress Chika Ike no get Pikin. Hmm, maybe she gets you know say some things dem fit just decide to keep them private as no be every of their thing Now most of them feel like to come out come talk but the level there be say this teen nollywood actress within the call and say angela Unigwe no be Chika Ike Pikino. I don't show una her mama. All right, so oh, chica for now, she never talk of anything marriage mm -mm -mm -mm -mm, as she they focus on her career. She get her own movie production production company she also get a makeup line get time where she been get reality show wey dem dey call and say african diva That one in black say no see the light of day even her film where she released last year small chops the thing really make waves Now she be dat for Selima, they hustle They hustle for her small chops. At least if the person come to watch movie, we can see the actress. They sell tickets. You go change your mind. Even though I miss sef I go change my mind. Even so, I the wait make this lockdown come to an end because these small chops I been don target and tete say I go watch them before the lockdown. So I still get them for mine as the movie is an award winning movie. So Chika Ike has done so so super well for herself as she don sign so many endorsement deals the get one time say she wish she be even be ambassador for un so concerning her relationship now that one name we no know mm, she don't decide say she go keep on private maybe till she finally find mr right or maybe she get mr right already and then they won't take on public anyhow we gats respect their privacy so now the level be that.